Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru mwateguriwe na radiyo yanyu mu burundi kuri uyu wa gatanu inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yateranye hagamijwe kwigira hamwe intambamyi zituma ubukungu bw'igihugu budatera imbere mu buryo bushimishije ga byose ndamaze kubibona neza bihagaze ku kwanjanjwa bigahagarara ku bunebwe n'ahandi imana yo yaduhaye ibikwiye ibyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama uburundi butagira uwo ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye mu rwanda urubanza ruregwamo paul rusesabagina nsabimana kariste n'abandi bagera kuri cumi n'icyenda rwagombaga gusomwa uyu munsi rwimuriwe ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi gutaha hari ubwoba ko abantu mirongo itanu na babiri baba bapfuye mu gihe umwe ariwe warokotse ubwo ubwato bwari butwaye abimukira bugana muri esipanye bwibiraga mu nyanja ya mediterane naho muri uganda leta yahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe atabogamiye kuri leta mirongo itanu n'ane ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure amakuru yacu turahera kuhavugwa hirya no hino ku isi umubare w'abahitanywe n'igitero muri burkina faso wazamutse ugera kuri mirongo inani nk'uko itangazo rya guverinoma ribivuga icyo gitero cyabaye kuwa gatatu ubwo abarwanyi ba kiyisilamu bigabizaga ikamyo yari itwaye abasivili iherekejwe n'abapolisi hafi y'umujyi wa arubinda nicyo gitero giheruka mu karere ka saheli mu burengerazuba bwa afurika muri uku kwezi abasivili mirongo itanu n'icyenda abarwanyi bashyigikiye guverinoma batandatu n'abapolisi cumi na batanu barishwe guverinoma hamwe n'igisirikari babivuze ejo kuwa kane umubare w'abapfuye wari watangajwe ku ikubitiro kuwa gatatu wari mirongo ine na barindwi ingabo zishinzwe umutekano zavuze ko hanishwe abarwanyi mirongo inani urugomo mu karere ka saheli ku mbibi z'amajyepfo y'ubutayu bwa sahara rwariyongereye muri iyi myaka ishize nubwo hari ingabo ibihumbi za onu iz'akarere n'iz'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi urugomo rwibanze mu bice bihana imbibi bya mali nigeri na burkina faso rwahitanye abasivili ibihumbi kandi rwakuye mu byabo ababarirwa muri za miliyoni kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani leta ya uganda ihagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe hatabogamiye kuri leta mirongo itanu n'ane ni icyemezo rimwe mu mashyirahamwe rivuga ko ari itotezwa rya politiki ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na fideli niyongabo iyo ngingo yafashwe ku mpamvu zitandukanye harimwo kutubahiriza amategeko asaba amashirahamwe ategamiye leta n'ayandi mashirahamwe kutivanga muri politiki amashirahamwe yegwa n'iyo ngingo arimwo ayo ibikorwa vyayo ari uguharanira agateka ka muntu leta ya perezida yoweri museveni yarabandanije kuremera amashirahamwe ategamiye leta mu kiringo c'imyaka itari mike mu kwagirizamwe muri iyo ko ashigikiye abatavuga rumwe na leta ayo mashirahamwe avuga ko ari totezwa rya politiki mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze igipolisi carapfunze umuyobozi w'ishirahamwe chapter 4 uganda kubera ntiyabagura leta iryo shirahamwe riri mu yahagaritswe uno munsi kwa gatanu yamara iryo shirahamwe rivuga ko kurihagarika biri mu mugambi wa leta wo gutoteza abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza perezida museveni amaze igihe yagirizwa namwe mu maleta y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi amashirahamwe mpuzamakungu n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu ko akoresha inteko zijejwe umutekano mu gutera ubwoba no gutoteza abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira demokarasi n'agateka ka muntu hari ubwoba ko abantu mirongo itanu na babiri baba bapfuye mu gihe umwe ari we warokotse ubwo ubwato bwari butwaye abimukira bwarimo kwerekeza muri esipanye bwibiraga mu nyanja ya mediterane iyi nkuru nayo murayigezwaho na fide niyo ngabo iyo mpanuka yabereye mu ibahari atlantike umupfasoni umwe wenyine yarokotse yabwiye abamutabaye ko ubwato yarimwo bwari bwavuye mu karere ka afurika mu ntango zindwi irangiye butwaye abimukira mirongo itanu na batatu abari mu bwato butwara ibicuruzwa babonye ubwato butwaye abimukira ku munsi wa kane ku birometero amajana abiri na mirongo itanu na bitanu mu mpanuko bw'amazinga ya kanari baca bagabisha abajejwe ibikorwa vyo gutabara vyihutirwa b'igihugu ca esipanye umupfasoni yabwiye abamutabaye ko ubwo bwato bwari buvuye mu gice c'akarere ka sahara yo mu burengero kari ku nkengera z'ibahari atlantique mu gihe abari muri bwo bari bavuye mu gihugu ca cote d'ivoire itorokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press rivuga ko abimukira bishira mu bibazo bikomeye mu gihe baba bariko bagerageza gushika mu karere k'iburaya baciye ku butaka no mu mazi bamwe muri bo bakaba batakaza ubuzima bwabo mu gice c'ibahari atlantike kiri hagati y'akarere ko muri afurika mu burengero n'amazinga ya kanari yegukira espanye ibiziga vya benshi mu basiga ubuzima bwabo mw'ibahari atlantike ntivyigera bitorwa ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira rimenyesha ko abimukira batari munsi y'amajana abiri na mirongo itanu bapfuye bariko bagana amazinga ya kanari mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi fide niyongabo harakoze kumfasha kuyabagezaho iyi ni radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu ni inama yitabiriwe n'abagwizatunga amabanki impuguke mu by'ubukungu n'abandi perezida evariste ndayishimiye ahamagarira izo nzego zose gukorera hamwe kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho gutera imbere atangazwa n'uko zahabu n'andi mabuye y'agaciro ahari adatuma igihugu kigira ubukungu burenze ubwo gifite ubu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru abaha inkuru irambuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yakoranye kuri uyu wa gatanu i Bujumbura yerekana intambamye zose zihari n'umuti wotogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bw'isununure icyo perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko yamaze kubona nk'intambamyi n'ubukene ugusesagura amatungo ya leta n'ibiturire kubwiwe inzahabu n'amabuye y'agaciro uburundi bufise hamwe byocukurwa neza amafaranga bivuyemo agashigwa mu kigega ca leta vyoterera intambwe ikomeye mu iterambere atangazwa n'uko atariko biri muga vyose ndamaze kubibona neza bihagaze ku kwanjanjwa bigahagarara ku bunebwe n'ahandi imana yaduhaye ibikwiye ivyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama uburundi butagira bifise ubutare bifise isi bifise abantu b'umutima w'ubwenge bashobora gukora bakiyumvira icyo bokora mbega tweho muri ibyo tubuziki genda abarundi ibyo bakora mu mahanga ngene bafasha ibindi bihugu gutera imbere mugabo mu gihugu cyabo bikabananira mvuga nti ni umutima w'ubwenge wahumirije dufise umuzirikanyi uhumirije turi kumwe twese birashoboka umuhinga mu by'ubutunzi faustin ndikumana atwara ishami parsem nawe nyine yitavye iyo nama we wasanga hakibuze abahinga n'abashakashatsi bomera nk'abahanuzi mu by'ubutunzi bw'igihugu ntidushobora gutera imbere tudafashe ibipimo kuvuga tuti pib mu burundi bingana gute umwimbu ku munyagihugu ungana gute dushaka ko bija hehe abakene ingana gute ushobora gutera imbere utavuga ati ngeze aha kandi nifuza gushika ntidushobora kuvuga ngo umwimbo wiyongereye umwimbo wagenze neza ibyo bintu ibicitse imvugo ya politiki hanyuma ikindi tugusaba cyane ni uko konse ekonomike sosiyale ni umugwi wanditse ibibwizwa shingiro kugira abantu biyumvire cyane ku by'ubutunzi bafashe gutera ibintu none uri hehe iyo ugifite indwara z'ubutunzi umugwi nk'uyu ugasanga ntacyo uri kurafasha kiboneka ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cyotuma kizana amahingo ibintu byose biri mu bushakashatsi izi ngwane dufise haba mu by'ubutunzi n'igurana ry'abantu hariho ubushakashatsi kikadufasha kuza turatora inyishu zifatiye ku bwenge n'ubuhinga iyi nama rukokoma mu by'ubutunzi yitabwiye n'abagwizatunga batandukanye abatwara amabanki nk'ibanki nkuru y'igihugu n'izindi abigisha muri za kaminuza abahinga mu by'ubutunzi n'abandi umukuru w'igihugu ndayishimiye arakarira abategetsi batorohereza abagwizatunga mu guteza imbere ubutunzi nicyo gituma twatunganije amakoperative kugira ngo abari mu guhingura nabo baze baronke ibyo bahingura abo bose bari ku kivi mugo uno munsi bambaza ngo isoko iri hehe mwebwe bagwizatunga mwaje ngaha aba barimyi bamaze kuja ku kivi nimubahe isoko aronke aho bashorera kugira muhingure muhejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera ntidukeneye umugwizatunga usanga ariko ari dodomba yidodomba ko atarose ibyo akeneye kugira ngo ashobore gukora icyo yiyemeje kubera ubushikiranganji bw'ubudandaji ataco buriko burakora uno munsi saho kwicara abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga bati ubwo bushikiranganji bw'ubudandaji bwopfuma buvaho ndabeshe kubera muraburindira mukabubura nagira ndabemerere rero ngaho imbere yanyu ko nibwaba bwaranebwe ngiye kubusunika vyase tubashire ku ruhande dusanze ari ubunebwe tuzoheza tumengeye tubasunika ngira imana umushikiranganji w'ubudandaji turi kumwe aho yavyumvise kuko arakuze iyi nama nkuru y'ubutunzi ni iya mbere ibaye ku butegetsi bushasha bwagiyeho ku mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bwemeza ko bwashize imbere umugambi wo kugwiza umwimbu n'ubutunzi pierre claver ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
urubanza ruregwamo paul rusesabagina nsabimana kariste n'abandi bagera kuri cumi n'icyenda rwagombaga gusomwa kuri uwa gatanu tariki makumyabiri ukwezi kwa munani rwimuriwe kuri makumyabiri ukwezi gutaha kwa cyenda umucamanza yasobanuye ko dosiye irimo abantu benshi bakaba batarasoza inyandiko y'urubanza mugenzi wacu asumutaka uri i kigali mu rwanda abayiha inkuru iki cyemezo cyatangajwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga inteko iburanisha buri rubanza yari i nyanza mu majyepfo y'u rwanda abaregwa bari muri gereza y'amageragere i kigali naho abunganizi babo bari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga umucamanza yasomye umwanzuro ko batabashije kurangiza kwandika uru rubanza kuko dosiye ari ngari irimo abantu barenga makumyabiri n'abaregera indishyi mirongo inani umucamanza yanavuze ko kandi bahuye n'iyindi mirimo bityo ntibabashe kurandika urubanza neza uyu mwanzuro wasomwe abaregwa bose bari kuwukurikirana muri gereza usibye rusesabagenda utahagaragaye gusa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga kiri ku kimihurura mu mujyi wa kigali aho hari abunganira rusesabagina barimo metero gatera gashabana ndetse n'umubirigi vincent rorike kugeza ubu utaremererwa kuburanira mu rwanda nta wundi mubunganira abaregwa wari uhari ijwi rya amerika ryabajije metero gatera gashabana impamvu bitabiriye kumva icyemezo cyafashwe mu rubanza kandi bararwikuyemo nubwo tuzi ko ari mu bazafatirwa icyemezo yego ariko kandi kuba mwarivanye mu rubanza mukaba mwaje kumva icyemezo nabwo umuntu yakwibaza impamvu niba bamufatiye icyemezo isoko tubimenya bitewe n'imyanzuro izavamo Metre Gashabana kandi yanasobanuye impamvu yazanye umunyamategeko w'umubirigi bari kumwe mu rukiko yambaye imyenda isanzwe irangwa abunganira abandi mu nkiko kandi kugeza batarabasha kunganira rusesabagina mu nkiko zo mu Rwanda yitwa Vincent Birke yari yaje kureba ibijyanye n'isisitema n'icyo kibazo yari yabasha kubonana nawe oya ntabwo yashoboye kubonana nawe kuko ntabwo azashobora kubonana nawe kandi ndumva azagenda ejo uyu mugabo niwe wakurikiraga dosiye yuriya yuriya musesabagina kuva n'i buraya hari ibyemezo rero byagiye bifatwa kuko yari yakurikiranwaga no mu bubirigi ni muri urwo rwego rero bashatse ko ko iriya dosiye y'ububirigi bakomeza kuyikurikirana hamwe n'u rwanda ariko ndabona bitari gushoboka yaraje kugira ngo kamema arebe n'umukiriya we amubwira ko ibyo mu birigi bigeze ahatashye batabonanye ntabwo ntabwo byamushobokeye kuba babishyize mu kwezi gutaha byo mwabyakiriye gute ubundi byari byaradutangaje kumva bavuga ngo ngo bazarusoma mu byumweru bitatu kandi ndumva nawe ubizi ziriya manza hari izindi tuburana bajya bafata amezi atandatu mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko umubiri Vincent yashyizweho n'umuryango wa rusesabagina wazamwunganire mu rubanza rwaregwamo mu rwanda gusa urugaga rw'abavoka rwo mu rwanda rwaje kumwangira rusobanura ko nta masezerano urugaga rw'abavoka bo mu rwanda bafitanye nabo mu bubirigi rusesabagina paul yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya mrcd ufite umutwe w'ingabo wa frn uyu mutwe uregwa kugira uruhare mu bitero byagabwe mu rwanda bikagwamo abaturage b'inzirakarengane mu bihe bitandukanye ashinjwa kandi ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba yasabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha ashinjwa rusesabagina paul aheruka mu rukiko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aho yahise yikura mu rubanza ku mpamvu yatangaje ko nta butabera ateze muri uru rubanza kandi harimo nsabimana karisiti wiyise sankara wahoze ari umuvugizi wa frn asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje mu burundi kunywa ibiyobyabwenge biriyongera abakiri bato bakaba ari bo bugarijwe kurusha abandi hamwe n'imiryango yabo ikigo centre neuropsychiatrique do kamenge cyita ku bafite indwara zo mu mutwe kinafasha gukurikirana abantu banywa ibiyobyabwenge kugira ngo babireke bashobore gusubira mu buzima busanzwe gitangaza ko impamvu zitera abantu kunywa ibiyobyabwenge ari nyinshi hari izituruka ku banywa ibyo biyobyabwenge ubwabo n'izituruka ku miryango ingaruka zo kunywa ibyo biyobyabwenge nazo ni nyinshi mugenzi wacu fidel niyongabo biganiriyeho na pierre claver njejimana impuguke mu bijyanye n'inyifato y'abantu psychologue mu rurimi rw'igifaransa akora mu kigo centre neuropsychiatrique de kamenge na eric nsengiyumva ushinzwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe burundi association for people who use drugs bapod mu magambo ahinnye rishinzwe gufasha abakoresha ibiyobyabwenge pierre clavengeje imana aratangira avuga ikirimo gutuma ikibazo cy'ibiyobyabwenge gifata intera mu bakiri bato mu burundi mu bisanzwe uko tubibona urwaruka cyane cyane ruri hagati y'imyaka cumi n'ibiri duba gufata imyaka mirongo itatu n'itanu ndabona rukunda gufata ibiyobyamutwe cyane hanyuma ibituma nibaza cyane cyane urwaruka rufata ibiyobyamutwe ni byinshi hariho cyane cyane urungano rw'abantu babifata ugasanga urahura rutagira icyo rukora kubura akazi ubushomeri hanyuma imbere uruntu ugenda itituka mu rwaruka hariho urwaruka rwinshi uhora rwarafashwe nabi mu miryango ugasanga ntirwitaweho n'abarubyaye cyangwa usanga abarubyaye bararwihakanye hanyuma urungano nanjye kwizwa rushinge zombi ugasanga bamwe barabuze ibiganiro mu miryango ugasanga ababyeyi babo ntibabitayeho usanga rero batari gufata iyo biramutse imiyabaga cyane cyane nababwiye ko ariyo igeramiwe mugabo si kuba ko ari imiyabaga gusa n'abakuze harimo ababifata turabye abantu bakunda kutwitura muri kino kigo kibakurikirana
hari ibiharuro muba mufise byerekana urugero icyo kibazo kigeze ko haba ku bakiri bato n'abakuze mwaduha
nubwo ko nta biharuro nta kiribwa turagira ngo turabe ibiharuro bigezwe ko kubera abatwitura baba mu ntara nyinshi nubwo ko icyo kigwa mu minsi iri imbere tuzogikora tukaraba urugero bigeze ko ariko nubwo ntazi abakunda kutwitura cyane cyane n'urwaruka nawe eric uranyuva nashaka ndababaze kuri icyo kibazo cy'ibiyayuramutwe gikomeye cyane mu bakiri bato n'abakuze mu gihugu mwe muri iryo shyirahamwe ryanyu burundi association for people who use drugs icyo kibazo mukibona gute ni kuki kiriko kirakomera murakoze cyane nk'uko nako ndumva mugenzi wanjye tumaze imyaka myinshi turimo turakorana kuri icyo kibazo pierre cave icyo kibazo cyabaye ikibazo ndanse ngaha mu burundi kubera iyo hari ikiza urabona ko ikiza ubwo ubona ko ikiza muri ko muragishobora ikiza mubona ko abariko barakoresha ibyo bintu bagabanuka ariko twebwe abantu ntibagabanuka hano ikindi nacyo ni uko kera ibyo bintu tubimenyereye mu bisagara ariko ubu ubunye byaba biratandukaniye ni gutandukira intara zo hagati mu gihugu byerekana yuko hatagikozwe mu myaka iza icyo kintu kizotugora guhagarika kandi kizotugora gutorera inyishu ariko banesha ko yaba urwaruka cyangwa abakuze bihereza ibyo biyaramutwe ni benshi rwose cyane muri iryo shyirahamwe ryanyu mugerageza gufasha gute twe mu ishyirahamwe ryacu nk'uko twarishinze twarishinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twamaze kubona ko icyo kibazo gihari ngaha mu burundi twe icyo dufasha turagerageza gutanga inyigisho ubwa mbere ku bantu bakoresha ibyo biyayiramutwe tukabasanga hari ahantu binyegeje kubera abo bantu ahanini murabona mu ibarabara mugabo baragoye gushikira usanga bari ahantu impande y'inzuzi ahantu mu mashyamba cyangwa ahantu mu mazu yabomaguritse kugira ngo bagaragaze kwinyegeza kubera ubutumwa bw'igipolisi barondera twebwe abantu turabigisha na cyane cyane tukabahamiriza kwirinda indwara no kugaragaza kugabanya ingaruka mbi zose zijyanye no gukoresha ibiyayuramutwe hama ikindi dukora ni uko twagerageje gushyira icyo kibazo ahabona icyo kibazo tumaze kugishyira ahabona ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida bucabura gishyira mu byo nuvuga mu ntumbero bimwe bita mu gifaransa ngo plan strategique ubu rero icyo kibazo kiri mu ntumbero biri ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida byihaye ikindi nacyo dukora ni ukugaragaza kwegereza imiryango yatandukanye n'abo bantu bakoresheje ibiyayuramutwe hamwe n'ababyeyi cyane abataye amashuri tugaragaza kubasubiza ku mashuri bagasubira ku mashuri ariko rero ni igikorwa gisaba ingufu nyinshi kubera aha mu burundi haracyariho ibikenewe rwose turabye intambwe y'ibindi bihugu bimaze gutera tugaruke kuri piye clave njejimana tuvuze ibyo biyayuramutwe biri mu bwoko bwinshi ku bijyanye n'abo bakiri bato ndetse n'abakuze mwavuze ko babifata mwoduha ubwoko bw'ibyo biyayuramutwe ubwo ari bwo bafata cyane cyane yego murakoze cyane murakoze cyane ngira ngo na eric araza kunyunganira kuko nawe nyine arakurikirana rimwe na rimwe yayirirwanwa nabo abantu banywa bafata ibyo biyayuramutwe rero ubwoko bw'ibiyayuramutwe twari twumviriza ni bwinshi cyane notangwa nkavuga ibiyayuramutwe byemewe n'amategeko isi yose ngira murabizi mwese hariho inzoga zitandukanye zinyobwa n'abantu benshi hariho itabi bitandukanye binyobwa n'abantu benshi ibyo nuba ko ari ubwoko bw'ibiyeromutwe byemewe n'amategeko hakabaho n'iyindi miti n'imiti mbere itangwa kwa muganga mugabo ishobora gufatwa nk'ibiyeromutwe hanyuma hakabaho rero ibiyeromutwe bitemewe n'amategeko ari byo urumogi harimo za heroyine harimo za kokayine harimo ibyo bita za busita harimo ibyo bita za kore harimo abafata ibitoro ni byinshi cyane ntawe bidondagura ngo abiheze kuko uko umwaka ugenda niko ababikora baguma batora ubuhinga bushyashya guterateranya ibintu bivamo iyayuramutwe urumva ubwoko bw'iyayuramutwe ni bwinshi cyane ibonekeza muri kano karere k'ibihugu byo hagati muri afurika yego eric wokunganira wagira icyo wongera ko
yego icyo agomba kuvuga nk'uko abivuze abivuze nk'umuhinga umuhinga ahura ahura n'abo bantu babikoresha ariko nagira ngerageze nko kumera nk'uwerekana ifoto iri mu burundi mu burundi twese ibyo yavuze biyaramutwe bigenewe n'amategeko twe duhanzwe ahanini n'ibiyaramutwe bitemewe n'amategeko aho naho turagira uruhare dufise urwaruka rwinshi rurihereza ikirangantego cyitwa kanabisi icyo cyo rero nabugiye hari amakuru menshi avuga yuko icyo kirangantego nyine kiba gifatwa nk'umuti wo kwa muganga turabona yuko abantu benshi bamaze kubihurumbira barabye amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano rero ikirangantego kikaduhanga ngaha mu bundi bunye cyadutse kituraniye kugaragaza nk'iyo twabifata umurindi wacu ni ikiyaramutse cyitwa heroyine ukaba umaze kuronka abantu uramba iyo heroyine rero irakoreshwa mu buryo nubwo nka butatu butandukanye aho hari abagerageza gukoresha bakoresha amazuru bakoresha amazuru abandi nabo bagakoresha gucanga iyo heroyine n'ibindi biyayuramutwe hama rero n'indingira ibanganye zose ibanganye ari nayo yatumye uburundi haboneka ibiharuro ibice cumi kabiri n'akaburungu kabiri ku ijana turagendana umugera wa sida ni ba bandi rero bakoresha ibiyayuramutwe bahanahana inshinge icyo bita injection drug injection drug use hama hakaba rero n'abandi bantu bifise bakoresha bya biyayuramutwe ahanini bya kokayine ibyo nabyo n'ibiyayuramutwe bizinze rwose ariko nabyo nyine birahari hama rero nk'uko yabivuze mugenzi wanjye Pierre Cave ibyo rero byose harimo ibindi rero tuza byongeramo ari na cyane cyane urwaruka rurahurumbira ibinini bakoresha kwa muganga ibyo binini bakoresha mu gusinziriza abantu bari mu bubabare
hanyuma kuri icyo kibazo mwavuze ko kiriko gitera ciyongera bikomeye cyane cyane cyane ku bakiri bato eka n'abantu bakuze mwadusigurira neza Pierre Cave igituma mwatanze impamvu zitari nke ziriko zituma ico kibazo gitera gikomera uh, ivyo biyaruramutwe kugira bishikire abo bakiri bato baronka uburyo hehe kugira bashobore kubigura nk'ivyo bikomakomeye nka za heroine na za kokayine metafentamine ni ibintu bigurwa amahera menshi bayakurahe
ikibazo nacumvise muravuga muti mbega ko bizimvye uburyo baba babukura hehe uburyo aho buva ni ukuvuga abo bana barahindura bagahindura ingendo iyo bamaze kujya muri ibyo biyayuramutwe nta kindi baba bagikora barabahinduka abasuma baribaye ibintu byo mu nzu bahejeje kuri ibyo mu nzu bakira iby'ababanyi hama bavuye mu babanyi bagahava bakaba babasoma biba ahantu hose bashitse abo bantu rero muzababona aho bazoba bari bashobora usanga umuntu ariko ariba ntaba yiba umuntu kubera ari umusuma aba yiba kugira ngo aronke amafaranga yo kuja biyayura mutwe hama urumva biratandukanye mugabo nk'uko muvuze ngo bigwa amahera menshi bigwa amahera menshi igihe umuntu abiguriye hamwe kubera amahera bakoresha barakoresha hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi na bitanu vy'amahera y'amarundi ku munsi hama uyu n'umuntu ari kuri heroine ariko abantu bariko bikokayine bomwe biravana n'umwe munsi uburyo bwibafise ariko ikintu kiriko kiratugora nico kiyayoramutwe citwa heroine kubera abana bose nivyo bariko barahurumbira hama ikintu nagira ngaruke ko numvise umenga abariko baratwumviriza botahura iyo heroine nyene bavuga niyo niyo nyene booster abazitanazi mazabona umuzigo ni amazina bakoresha kugira ngo abariko baradandaza ivyo bintu ntamenye ivyo bariko barakora ariko rero nk'uko mwakivuze igitangaje n'ukuntu ivyo bintu vyinjira igitangaje n'ukuntu ivyo bintu bishikira abo bantu kubera ivyo bintu nta giterwa na kimwe muri ivyo bintu turimo ngaha mu burundi
yego pierre clave uh, njejimana kuri ico kibazo nyene uh, abana bafata bakiri bato bafata ivyo biyayuramutwe bimwe bikomakomeye za heroine na kokayine uh, uburyo babukura he ivyo bintu vyinjira gute nkuko Eric ariko aravyibaza bishika mu gihugu gute kuko kugira bishikira abo babifata hariho abantu babivyinjiza babikuramwo inyungu
ego ego ubusanzwe nk'uko irike ariko abivuga ibyo byari umutwe za kidukayiri za heroine turazibona zirahari hanyuma ukuntu byinjira muri kino gihugu urumva ni ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza mugabo ikizi ni uko no mu bindi bihugu byinshi harimo ibyo biyayiramutwe mu bisanzwe harimo abantu babifashe ntuvuga nka suse doroveni ntuvuga ikintu ishobora kuzana ubutunzi ikazanira ubutunzi umuryango urumva barabitrafika bakabivana mu bihugu bibikora hanyuma bakabizana bakabyinjiza mu kinyegero hanyuma ugwaruka rero mu kubironka urumva icyo rukora kenshi na kenshi ruriba usanga ni babana nta kintu na kimwe umuvyeyi ababikana bahuye n'isahani barayigurisha impuzu ubaguriye baragurisha ibikoresho byo mu nzu baragurisha no nta kintu na kimwe ushobora kubabikana kubera iyo baza baramaze gufata ibyo biyarumutwe bikaba byabagiriye ntuzeye novuga ibyo novuga mu gifaransa bita dependance dependance imaze gushika ni ukuvuga ngo umuntu aba yaragwaye ntashobora kuvuga ngo kigenda gihagaritse ko umutima uguma umusaba umutima ntumukundira uvuga ngo impa impa impa hanyuma akibuze aramerwa nabi cyane akameneka umutwe akumva ababara mu nda agacibwamwo hari n'abirukanka akabura amahoro akabura amahoro vurema bikanka nacyo gituma bacyatangwa kugira izo ngeso z'ubusuma kugira ngo bashobore kuronka ako kantu gatuma basubira kumva batekanye umutima wabo utekanye ibyifuzo byabo bitekanye ariko babuze urumva bateza kujya kurondera bakoresheje uburyo bwose bubaho kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga erike yabivuze hariho abagiye bandura n'izindi ndwara zitandukanye nk'umugera wa sida nka za hepatite virale bivuye kuko urumva umutima uguma babwira ngo imba imba ata buryo bafise bagaca batanga kujya mu bushurashuzi kugira bashobore kuronka amafaranga ashobora kubaha uburyo bwo kuronka ako kantu kugira ngo bashobore kumva yuko bashobore gutekana mu buzima bwabo nshuti twari kumwe icyo gice cy'ikiganiro muri isanga nicyo amakuru n'ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha bihumurijeho ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho washyize hamwe amajwi ni Dieudonné Cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose